Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika muri saa minani iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mu gihumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane muri studio gatanu muri kumwe na oriane itanga ishaka na thomas kamirindi mwiriwe neza se ni amakuru rero arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi hanyuma dukurikizeho ayo mu karere k'ibiyaga bigari aya ngaya yo mu karere k'ibiyaga bigari ari mu mwiherero wa cumi na gatanu mu rwanda birirwa birukanka inyuma mugera n'abo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguporotokola ni iki watuzi uyu ni perezida paul kagame w'u rwanda rero arimo agaya abategetsi bashaka ibyubahiro bigatuma abandi bantu badakora akazi kabo uko bikwiye ni mu gihe yasozaga inama y'umwiherero yari imaze iminsi ibera igabiro iminsi ine mu karere mu karere igabiro ni mu karere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda naho mu burundi ikibazo cy'imiryango mirongo ine yimuwe mu gasenyi muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura aharimo hubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu na n'ubu kiracyakururana
ayandi makuru ibihugu bya afurika bifise abasirikare mu nteko zijejwe kugarura umutekano muri somaliya amisom biteguriye guhura muri uganda muri ino ndwi ku munsi wa gatanu aho bagiye kugerageza gutorera umuti ibibazo by'umutekano muri somaliya
naho koreya y'epfo izohereza vuba intumwa yihariye muri koreya ya ruguru
mu yandi makuru kandi kuri uno munsi wa kane perezida w'uburusiya vladimir putin atangaza ko igisirikare cyiwe cyagize imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonya nganda bikomakomeye ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu ikaze mwese duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika abakuru b'ibihugu vya afurika bafise abasirikare mu nteko zo kugarura umutekano muri somaliya amisom biteguriye guhura muri uganda muri ino ndwi guhera ku munsi wa gatanu bitegekanije ko abo bategetsi bazoganira ku mugambi ukwiye muri kino gihe mu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano bihanze somaliya naho inteko za amisom zakemuye ibibazo bitari bike muri icyo gihugu abagwanyi ba el shabab babandanya gutera ibibazo bikomeye mu gihugu cya somaliya mu buryo buke n'igitigiri cy'abasirikare bake uh, bari muri icyo gikorwa bibandanya kuba inzitizi mu myaka mike iheze hamisoni yarashoboye komora abagwanyi ba el shabab ibakura mu bisagara bikomakomeye yongera ifasha leta ya somaliya gutera intambwe nziza igana zigana mu iterambere rirama ku bw'ibyo mfashanyo mpuzamakungu inzego zijejwe umutekano muri somaliya zarashoboye gukemura uh, gukomera kugeza ubu aho igihugu kiriko citegurira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yamara izo ntambwe nziza zirabangamiwe no kuba inteko zijejwe umutekano zidakwiye hakaba kandi ata buryo bukwiye buhari bwo kubandanya bagwanya urugamba rwa el shabab hamwe n'ishami ry'abagwanyi baharanira leta ya kisilamu mu buraruko bw'igihugu twokwibutsa ko inyuma y'igihugu cy'ubuganda uburundi n'icyo gihugu gifise abasirikare benshi mu nteko za amisom zijejwe kugarura umutekano muri somaliya umuryango w'abibumbye onu iratangaza ko abasirikari bayo bane bo mu mutwe w'ingabo z'amahoro minusma bishwe mu ntara ya mopti hagati no hagati muri mali imodoka yabo yakandagiye igisasu cya mina kirayiturikana abandi basirikare bane barakomereka ejo bundi kuwa kabiri abasirikare batandatu ba mali biciwe mu ntara ya mopti nabo banyuze hejuru ya mina umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres yamaganiye kure ibi bitero byibasira ingabo z'amahoro n'iza mali yasobanuye ariko ko bitazaca intege minusma minusma ifite abasirikari ibihumbi cumi na kimwe yatangiye imirimo yayo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu rwego rwo gutera inkunga mu rugamba rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba muri mali
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya tuje i buraya kuri uno munsi wa kane perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje ko igisirikare ciwe cagize imyimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda bitandukanye muri ivyo bigwanisho harimwo amamisiri araswa kure kandi afise ubuhinga n'inguvu zirenze z'ibigwanisho ivyo ari vyo vyose vyo kuzivuna putin yabivuze mu ijambo yashikirije inama nshingamateka imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije muri uku kwezi kwa gatatu muri iki gihe putin ariko ayobora igihugu cy'uburusiya ikiringo kigira gatatu vyitezwe ko atsinda amatora y'umukuru w'igihugu ikindi kiringo c'imyaka itandatu vyiyongereye kuri izo misile nshasha putin yavuze ko uburusiya bumaze kugira imyimenyerezo y'ibindi bisasu vy'amamisile akomakomeye kandi ashobora kuraswa mu bihugu vya kure cane kurusha izindi misile bari basanzwe bafise putin yongeye ashira ahabona umugambi wo kurwanya ubukene inshuro zibiri mu citezwe kuba ikindi kiringo ciwe kigira kane yavuze ko kurwanya ubukene azobikora mu guteza imbere igisata c'ubuhinga bwa none bwa tekinoloji kugira hongerekane iterambere n'ubutunzi mu gihugu
perezida wa koreya y'epfo moon jae-in ari, ari hafi kohereza intumwa yihariye muri koreya ya ruguru yabibwiye mugenzi we wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump uyu munsi mu kiganiro bagiranye kuri telefone baganiriye ku ruzinduko intumwa zo mu rwego rwo hejuru za koreya ya ruguru ziherutsemo muri koreya y'epfo intumwa zarimo mushiki w'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru kim jong un wari witwaje ubutumwa bwa musaza we bwo gutumira perezida Moon Jae-in umukuru w'igihugu cya koreya y'epfo yasobanuriye perezida Trump ko kohereza intumwa yihariye i Pyongyang ari igisubizo cy'uru ruzinduko na buriya butumire nk'uko itangazo rya perezidanse ya koreya y'epfo ribivuga perezida Trump na perezida Moon bemeje biyemeje gukomeza kungurana inama n'ibitekerezo ku biganiro hagati ya koreya zombi
mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu muri kumwe na horiane itanga ishaka na thomas kamirindi
amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda perezida paul kagame yashoje umwiherero w'abategetsi bakuru wambura umaze iminsi ine ubera mu kigo cya gisirikari i gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda yasabye abategetsi kugira umuco wo kwiyoroshya kuko kwiremereza byonona ibintu kuruta uko bibikiza eric bagira ubusa yakurikiranye iyi nkuru mu ijambo rye risoza umwiherero w'abategetsi bakuru mu rwanda waberaga mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame yibukije abandi bategetsi bari muri uyu mwiherero ko bagomba kugira umuco ubaranga afatiye ku ngero z'ibihugu bya rutura byateye imbere nka leta zunze ubumwe za amerika perezida kagame yavuze ko byinshi babishingiye ku muco wabo wo kwiyoroshya perezida kagame nawe yasabye aba bategetsi kudakomeza kwiremereza perezida kagame aravuga ko hari abategetsi basura abaturage aho banyuze ibikorwa byose bigahagarara bombi babwira mureba bingeze hano ndabibona buri munsi buri munsi feel like fighting n'uwo wabwiye ukabona the next day abisubiyemo abantu birirwa babirukanka inyuma mugera n'abo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguporotokora ni iki wati ziti ntagira umbwira feel of the importance of that ntagira ubimbwira muri aba bategetsi perezida kagame avuga ko biremereza nta n'umwe yigeze yerura mu mazina ariko avuga ko hari n'abajya yihanangiriza kuri telefone ku buryo hari n'abari hano nabwiye pasonari fata telefone nkamutelefone nkamubwira nti nzongera kubona wemera ko bagukorera biriya umunsi nzongera kubibona bizajya kurangira nagufayarinze barahari hano nimushaka n'amazina nayababwira ni benshi ahantu mumanuka mu ndege hariya ku yapoti kanombe abapolisi bafite za rankisi ba manejazi ba eyarayini ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe maneja cyangwa polisi urashinzwe security wowe maneja ushinzwe management ya airline ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minisita umanutse mu ndege hawa ni muco kigwa hehe urabagezeho urabakwiki perezida kagame yabwiye abo yita ko biremereza ko igihe babireka ntacyo bahomba wagabanyije kwiremereza ugakora akazi kawe igitakara kibi even at a personal level wumva watakaje iki ahubwo wabyiyimye ugakora akazi kawe njye nibwira ko umuntu muzima akwiye kuba afite satisfaction ngo yakoze ikintu ki- kigira ikivamo gifite meaning kuri we no ku bandi bantu uretse kuba perezida kagame akomeza kuvuga ko biremereza bakarushaho kwica ibintu aho kubikiza ntiyabuze no kugaragaza ko mu butegetsi bwe harimo abafatwa nk'abakidobya yabaye nk'uburira bwa eduard ngirente minisitiri w'intebe muri iyi manda ko azahura n'abantu nk'abo bamuha amabwiriza n'aho bidakwiye cyangwa yajya gukora ikintu kubera ko afite amatwara mashya avuye ara- ngo ngo cisha make Eh, buretse we- we- wowe uri aha se- ntudusanze hasi Eh, wowe uzanye ibintu biri aho bikabya bi- niba baha- batakugeraho bazakugeraho ariko reka mbe nkwibiyeho gake please don't accept it yes uzabyange mu ijambo rye kandi perezida kagame yagaragaje ko hakiriho gukorera ku jisho ku bategetsi bamwe na bamwe baba bahugiye mu nyungu zabo bwite urugero atanga bitari ku nshuro ya mbere naho asura abaturage imihanda yari yarangiritse igakorwa vuba na bwangu bujya gucya imihanda yose bayitunganyije inyerera rwose Bihoga. nkabaza ariko buri muhanda kuta- kutari bimeze bityo hashize imyaka icumi navuze ko nzaza hashize icyumweru kimwe mu cyumweru kimwe izo resources zabonetse gute kugira ngo bakore uwo muhanda kubera ko ngiye kunyuramo ku buryo zitabonetse muri ya myaka ishize ngo bahakore hamere haryo resources ziboneka zikora umuhanda ari uko perezida agiye gusura ahantu ziva he ndashaka kubabwira ko zitava mu presidence office Aha. zigomba kuba zifite aho ziri n'ubundi zari zikwiye kuba zakoreshejwe no kugira ngo n'abo baturage babone aho banyura mu ijambo risoza umwiherero ku nshuro ya cumi na gatanu perezida kagame yaragarutse ku nsengero zibarirwa muri magana arindwi zimaze gufungwa mu mujyi wa kigali gusa arasanga uyu murundo w'insengero nta kindi zihatse uretse akajagari kuko avuga ko ahandi bigaragara bityo babiterwa n'umurengwe kandi bo bafite n'uburyo bwo gukumira ingaruka zaterwa n'ako kajagari aravuga ko gufunga izi nsengero ntaho bihuriye no kubangamira ubwisanzure Ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni za bohorozi zi- zitanga amazi ni- nta nizo dufite magana arindwi ashwi ikindi kintu cy'umusaruro tugejeje kuri magana arindwi muri uriya mujyi ni iki ni amafagitori turayafite aha ariko amadini magana arindwi mwarinze no gufunga ubwo bivuze ngo ni akajagari akajagari kabaho kubera uko sisiteme iteye uko iriho kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere ariko reka nkwereke akajagari nka kariya kaba ahantu h'ubwoko bubiri kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye uyu mwiherero ku nshuro ya cumi na gatanu wari uteraniyemo abategetsi bakuru bagera muri magana atatu perezida kagame ashima ibitekerezo batangiyemo bigamije iterambere ry'igihugu agakomeza kubasaba gushyira hamwe ku bindi byose yiyamiriza bidakosoka umunsi ku wundi nta gushidikanya ko igisubizo kiri mu biganza bye ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa noneho aha ijambo asumuta kaboyi asumuta kaboyi aratubwira uburyo komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg yakuye misa n'ibiterane mu bikorwa byo kwibuka abazize jenoside iyi komisiyo ivuga ko kubikora gutya ari uburyo bwo guca ubusumbane hagati y'amadini no kugabanya igihe imihango yo kwibuka itwara asumuta aya mabwiriza agendanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yasohowe mu mpera z'ukwezi kwa mbere na komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside cnlg byinshi mu bigaragara muri aya mabwiriza byari bisanzwe byubahirizwa gusa hari ibyagaragayemo ko ari bishya cyane cyane ibigendanye n'imyemerere y'abantu kuri ubu nta misa cyangwa amateraniro azongera kuboneka mu bikorwa byo kwibuka cnlg ivuga ko biri mu rwego rwo gukuraho ubusumbane hagati y'amadini cnlg kandi ikavuga ko ibi biri mu rwego rwo kugabanya umwanya munini misa yatwaraga kandi abitabiriye igikorwa cyo kwibuka atari abanyagatulika bose cyangwa abayoboke b'amatorero cnlg itangaza ko abifuza kumva misa cyangwa gukurikirana iteraniro bazajya babikora mbere y'igikorwa cyo kwibuka cyangwa nyuma yacyo cnlg ivuga ko mu gihe igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi abatutsi cyateguwe n'idini gaturika ibigo by'abihaye imana irindi dini cyangwa itorero ryemewe n'amategeko mu rwanda hagamijwe kwibuka abayoboke baryo cyangwa abanyamuryango b'ibyo bigo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe abateguye kwibuka babikora hakurikijwe imyemerere yabo ariko bakubariza ibiteganywa n'amategeko ibi byemeza abantu banyuranye babitanzeho ibitekerezo bamwe mu bacitse ku icumu bati abantu bacu baguye mu kiliziya kutubuza kubunamira tubasomera misa ni ukuduhohotera ngewe ku bwanjye nk'umuntu wacitse ku icumu numva gukuraho misa atari ikintu cyanyuze umutima wanjye misa abantu bacu bapfuye basenga bagiye bashaka amakiriro mu kiliziya bazi neza ko nibajya mu kiliziya bari burokoke nta watinyuka kwinjira mu nzu y'imana numva ari gukuraho misa ni nko sinzi ukuntu wabivuga numva ari nko kubipfobya gupfobya misa twumva iyo misa ibaye twibuka abacu twumva bidukoze ku mutima twumva ko abacu bari mu ijoro twebwe iyo bahagaze hariya batura igitambo cy'ukarisitiya bagasenga kuko misa ijya kurangira niba wari ufite n'igikomere ijya kurangira wumva ko abawe ubibutse bihagije ubasabiye nubwo hari bamwe mu bacitse ku icumu badakozwa ibyo gukuraho misa umuryango wibuka wita ku barokotse jenoside wo ushyigikiye aya mabwiriza ya cnlg ndetse uyu muryango ugashimangira ko wagize uruhare mu kuyategura uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa yibuka bwanayishakiye nafutari ntawe bikwiye kubangamira nubwo ukwemera kwacu gusenga twumva hari umwanya bikwiriye ariko muri gahunda zo kwibuka bakagaragaza yuko habaho igihe babona bibangamye bagatanga ingero aho usanga nko mu muhango wo kwibuka misa yafashe amasaha agera kuri atatu noneho ugasanga umwanya wo kwibuka ubaye muto cyane rimwe na rimwe n'abagomba gutanga ubutumwa bakagaragaza ko kubera igihe gito kiba gisigaye bahutazwa navuga umuntu yajya gutanga ubuhamya bakamubwira bati ubuhamya yagombaga gutanga amaminota mirongo itatu cyangwa hejuru ugasanga abayoboye gahunda kuko bareba umwanya usigaye bakamubwira bati ihangane rasa ku ntego gabanya ibyo wavugaga koresha iminota itanu usanga rero ari byiza yuko koko isengesho ryaguma muri uyu muhango ariko rigahabwa umwanya mutoya senerije yanagennye kandi ko muri gahunda yo kwibuka itateguwe n'idini runaka nta dini rigomba gusumba irindi uwo muhango bityo umwanya wo gusenga ukazaba ari iminota icumi kandi isengesho rikazajya rikorwa n'umwe mu bahagarariye amadini n'amatorero bitabiriye uyu muhango ese kugabanya igihe cyo kwibuka ngo ni uko abantu bananirwa cyangwa se ugakuraho misa ntibishobora gufatwa nko kubangamira abacitse ku icumu bifuza kwibuka babo basomerwa misa musenyeri john rucyahana perezida wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge avuga ko ibi ari ibintu bikwiye kuzakomeza kuganirwaho nubwo byakurikizwa kuko niba ari niba ari amabwiriza tuzabikurikiza ariko kubikurikiza ntibibuza abantu gukomeza kuganira muri gahunda nshya yo kwibuka ubuhamya bw'abacitse ku icumu nibwo bwahawe igihe kirekire kuko bwagenewe igihe kigera ku isaha mu gihe izindi mbwirwaruhame zisabwa kutarenza iminota makumyabiri keretse imbwirwaruhame y'umushyitsi mukuru asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ejo ku wa gatatu mu gitondo radiyo ijwi ry'amerika yatangaje ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru nta muhanga kasya wayoboraga radiyo amazing grace ubuntu butangaje nta muhanga yatorotse gereza ya mpanga mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'urukiko rukuru rw'u rwanda nyuma rero y'ikiganiro twagiranye nawe twahamagaye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe gereza mu rwanda atubwira ko ikibazo cya nta muhanga kitakiri mu maboko yabo ati iyo umuntu atorotse gereza ibye biba bisigaye bireba polisi y'igihugu twashatse rero na polisi y'igihugu twakomeje gushaka n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda n'ubu ntaratwitaba ariko rero turakomeza tugerageze cyane cyane ko iyi nkuru yavuzweho byinshi tumubonye mu byo twakwifuza kumenya harimo niba hari impapuro mpuzamahanga zishakisha nta muhanga kasya mbibutse rero ko yatorotse gereza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yari yarakatiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko yari yaratawe muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na kane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu burundi ku nshuro ya gatanu abaserukira imiryango mirongo ine yimiwe mu gasenyi ka komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ahariko harubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu bugarije kuri uno munsi wa kane ibiro vy'ubushikiranganji umushikiranganji w'ibidukikije bari bagiye gusaba impapuro zibegura amatongo bemerewe inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yashikiye ku bushikiranganji bw'ibidukikije
abo n'abagabo n'abakenyezi baserukira abaheruka kwimurwa mu gasenyi ka komine mutimbuzi baganagaje imbere y'inyubakwa z'ubushikiranganji bw'ibidukikije babwijwe rya amerika icabagenza uno mukenyezi ni umwe muri bo twebwe turi b'abanyagihugu babomorerwa mu gasenyi twama twaje kenshi twama twaje uno munsi twagarutse bari badutumye ko kugira ngo baduhe inkaratasi z'amatongo none twashitse ngaha bose twababuze abo twashoboye kuronka batubwiye yuko inkaratasi n'ubu zitarasinywa baragiye twabuze n'umwe izi mpapuro ntizibaha amatongo yo kubamwo mu maramvya ya komine mutimbuzi nk'indishi kuyo bahora babamwo ku mutumba gasenyi aho naho niho bakuwe kugira hubakwe ikirimba c'umukuru w'igihugu batangazwa n'ingene batararonswa izo mpapuro kandi kw'igenekerezo ya cumi n'umunani ukwezi kwa mbere uno mwaka umushikiranganji w'ibidukikije yari yabashize mu muhango none amaso yaheze mu nzira twebwe gushika kuri isaha n'ivyabaye ntibinasiguritse tunabibona ntituzi ivyo bagombye gushika baradutumye ko nyene umushikiranganji araza araduhamagara amazina azanye izo nkaratasi zidasinye baradufotora twese ku murongo umwe wese n'urukaratasi rwiwe bwabo mu nyuma aca aratubwira ati nimuzingarukanire ndazijyane nje kuzisinya muzoza mu ndwi iza kuzitora zirisinye haraheze ukwezi gushika ku isaha ntizirasinywa nk'ubu ejo umuhuza yaravuze yuko yumvise ko bamaze kuduha amaparasera natwe tukaba tuzi ko tutararonka rero urumva kirane nk'iramico nyene iriko irakinwa nta nuko twabisigura kuronswa amaparasera yo kubamwo ni kimwe nk'uko iyo miryango ivuga ko itagira cefo ca ruguru ibivuga bavuga ko bakeneye n'imizibukiro ku mazu yabo ya kijambere bari bubatse mu gasenyi yasambuwe ayo mafaranga ntayo turaronka bari bavuze ko tuzoraronka mu ntango z'ukwa gatatu none kugeza n'ubu ntituraronka ayo mafaranga ariko urumva imbere ya byose bari kubanza bakaduha ayo maparasera hanyuma bakaca duha amahera tukaca twubaka ayo maparasera baba baduhaye bari bababwiye igitigiri c'amafaranga ayo mafaranga nta gitigiri bari batubwiye ahubwo mbona yuko umenga ni ibintu bariko baradukina kugira ngo duhebe gose ntidusubire kongera kuza kubagora ku muhingamo w'uno wa kane umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ibidukikije yagize ico avuze kuri ico kibazo c'abo bahoze baba mu gasenyi ka mutimbuzi omer niyo nkuru yabwiye ijwi rya amerika ko igikorwa co kuzuza izo mpapuro z'amatongo yo kubakamwo kigeze kure vuba bazoronswa inyishu itomoye baje kubaza ibintu vy'abaho bigeze n'uburenganzira bwabo ariko ico twovuga nuko ku bushikiranganji twebwe intambwe ni nziza cyane kuko benshi muri bo zirya mpapuro nako nagomba banze nkosore si impapuro ndangatongo bita mu gifaransa titre de propriete ni impapuro zitanga amatongo kuko urupapuro ndangatongo rurafise ukundi ruboneka hariho ibisata bacamwo rero aha twebwe twubwira abatwumviriza bose na bonyine barimo yuko ubushikiranganje buri ku ntambwe imeze neza kuko nimba ari abantu bashika amajana abiri nta bantu bashika mirongo itanu basigaye batararonka izo mpapuro rero kubona baje ari abatararonkana uburenganzira bwabo kandi twizere yuko umugambi utagisubira inyuma murabahumurije ko vuba rero bazotunganirizwa bahumure bareme kuko muravye ukuntu vyagiye biragenda ingorane zagiye ziraba bakihangana simbona ko uwo yariho twese twodeho ikigwa simvuze bo intambwe ni nziza cyane kandi nk'uko nagenda bivuga bafise uburyo bwo kubaka kuri bo n'igihe ciza cabo naho ku kibazo kijanye n'imizibukiro y'amazu abo banyagasenyi basaba inyuma y'aho asamburiwe uwavugira ubushikiranganji bw'ibidukikije arabahumuriza avuga ko n'ico kibazo bya nk'ibikunde kizotorerwa umuti bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste nzikobanyinka kuri iyo nkuru handi naho kuri uyu wa kane sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu yagiranye amasezerano na sentare nkuru y'umuryango w'ibihugu vya afurika y'uburengero sedao n'amasezerano n'amasezerano yo gufashanya ibikorwa igikorwa cyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu yarusha mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi yaba utwara sentare y'afurika ijoro gateka kazi na muntu cyangwa utwara sentare nkuru y'umuryango w'afurika y'uburengero cdao bose bemeza ko amasezerano bateye ku mukono ari ku neza y'abitura ubutungane barongoye cyane cyane mu gisata cyo kubahiriza agateka kazi na muntu kurangiza imanza ku gihe guhanahana amakuru ku manza zishobora kuba zarashingishijwe muri izo sentare kurahuranira ubwenge n'ibindi uyu ni umucamanza Traore Jerome atwara sentare nkuru ya cdao ati ni intambwe ikomeye sentare zacu zibiri zeje gutera guhera uyu munsi sentare yacu ya sedeyao iriteguye gufasha kwigisha mu bihugu biri mu muryango wacu kugira ngo bisinye amasezerano arekurira abanyagihugu kwitura sentare ya afurika ijejwe agateka kazi na muntu ego nibyo n'ubwigenge bw'ibihugu gufata iyo ngingo ariko tugiye kuba nk'abavugizi b'iyi sentare mu bihugu cumi na bitanu byacu ni ingingo ikomeye cyane kugira agateka kazi na muntu kubahirizwe kurusha iyo abanyagihugu bitwaye mu butungane bonyine bifuza hari ibihugu bimwe bimwe byatanguye kwikura mu masezerano yemerera abanyagihugu cyangwa amashyirahamwe yigenga kwitura ku giti cyabo muri sentare ya afurika ijoro agateka kazi na muntu akarorero gatangwa n'u rwanda haheze umwaka rusokoye akarenge kuri ayo masezerano rwagirije iyo sentare kwihengamye kugira ngo ntihagire ibindi bihugu bifata iyo nzira iyo sentare yarafashe ingendo yo gusigurira ibihugu bitandukanye akamaro kayo umucamanza sylvain ore atora sentare ya afurika ijoro agateka amateka kazi na muntu icyo dushobora gukora twebwe ni ukwigisha no kumenyekanisha ibikorwa byacu ineza yabyo gukora akazi ataho duhengamiye kwerekana akamaro tumariye abanyagihugu n'abategetsi batandukanye mu gukingira agateka kazi na muntu hamwe no kumara amazinda ibihugu bigitinya kwemerera abanyagihugu babyo kwitura iyi sentare yamara gusokora akarenge bigumara uburenganzira bw'igihugu icyo ari cyo cyose kibyifuje naho sentare nkuru ya cdao yemeye gutera intege muri icyo gikorwa bagenzi babo ba sentare jejwe kubahiriza agateka kazi na muntu naho biri uko ikibazo gikomeye kuri izo sentare zose nishigwa mu ngiro y'ingingo ziba zafashwe bavuga ko atagushaka kuboneka ibihugu byerekana traore jerome atwara sentare nkuru ya cdao kubahiriza cyangwa gushyira mu ngiro ingingo ziba zafashwe n'amasentare yacu ni ikibazo gikomeye haba iwacu muri cdao cyangwa muri sentare ya afurika ijoro agateka kazi na muntu kuko ari ibihugu bibwirizwa kuzishyira mu ngiro amategeko ntatwemerera gukurikirana ingene byagenze mu nyuma ingingo yasomwe gusa twebwe iwacu hari ingingo itegeka amaleta gushyiraho urwego rukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ariko gushika ubu ibihugu bine nibyo bimaze gushyiraho urwo rwego ibindi biracakwega amaguru ayo masezerano yatewe ko umukono inyuma y'urugendo rw'iminsi ine abacamanza ba senari nkuru ya cdao bari bamazemo kurahura ubwenge kwa bagenzi babo ba senari ya afurika ijoro agateka kazi na muntu iyarusha muri tanzania pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika isamirani iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turaja ku musozo w'ibiganiro byacu n'amakuru twabashikirije reka tubabwire incamake yabyo twababwiye ko abakuru b'ibihugu bya afurika bafise abasirikare mu nteko zo kugarura umutekano muri somaliya amisom biteguriye guhura mu nama izotangura kuri uyu wa gatanu kugira bagerageze gutorera umuti ibibazo by'umutekano muri somaliya turacyashaka polisi y'u rwanda ku kibazo cya kasiyani wa munyamakuru kasiyani nta muhanga watorotse gereza na n'ubu ntabwo turababona turakomeza dushakashake naho muri mali abasirikare bane ba minusma bishwe na mina twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje ko igisirikare ciwe cyagize imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda bitandukanye muri byo hakaba hari harimo amamisire arasa kure cyane mu bindi bihugu naho muri na perezida wa koreya y'epfo agiye kohereza intumwa yihariye muri koreya ya ruguru inshuti zacu rero mwese uko mungana turabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka na tomasi kamirindi arimasi fatuma karara na injeniyeri bafatanije ku buhanga bw'ibyuma nabo turabashimiye cyane mwese mwese murakarama